Attamooltaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya televizyiyoona, raadiyoo akkasumas feesbuukii irratti kallattiin tamsaasama. Roobii Caamsaa 25 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin an Tuujubee Horaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxiif aanaa ollaa sanaa lammiiwwan dhalattan dhalootaan Oromoo ta'an humnoota mootummaan hidhamaaf qe'ee irraa buqqa'aa jiraachuu jiraattonni dubbatu gara booda bal'inaan itti deebina. Gulaalaan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisullee gara boodaa dhiyaata qophii keenya har'aa keessatti oduuwwan addunyaa dhiyaataniif gara jaallaneetti isin dabarsa.
Attamooltaan hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kunoo Itoophiyaa keessatti manneen kuusaalee nyaata uummanni miliyoona hedduun barbaaduun garuu akka isaan uummata hin dhaqqabne ittifamaniin guutamee jira jechuudhaan bulchituun USAID Samantaa Paawar dubbatanii jiru. Gargaarsa xiqqoo gamasitti erguun fooyyeen akka jiru dubbatanii garuu akka hedduminaan seenee yeroon nutti darbe itti guuttannu barbaannaa jedhan. namoota beela'an ijoollee nyaata dhabuun ergaraman nyaachisuuf karaatti dhaqqabantu humnootiin mootummaa dhorkee jedhan torbanitti konkolaataan fe'umsaa dhibba shan akka seenu feenaa kunis bulchiisa naannoo tigraay afaariif amaaraa fi jedhaniiru baatii dhufu namoonni haala beela fakkaatu keessa seenuuf jiran akka jiran kunis gargaarsi dhaqqabu taanaan yoo ta'ee jedhaniiru. aangawoota Itoophiyaa akka gaafannu gargaarsi xiqqoon seenaa jirtu hedduminaan gamas dhaqqabu barbaannaa jechuudhaan samantaa paawar dubbatanii jiran. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hidhaa gaggeeffamaa jiruun gaazexeessota irratti qiyyaafatamuun kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Dubbii himaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis dhukaasa dhaabiinsi itti fufuusaaf galateeffatanii gara wal waraansaan bututte biyyattii gama kaabaatti gargaarsa dhala namaa gama geessisuun fooyyeen akka jiru ibsuun walabummaan pireesii eegsisuun immoo karaa hundaa eegamuu qaba jedhan walabummaan yaada ofii ibsachuuf carraa jiru dhiphachuun walabummaan miidiyaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen akka yaaddoo qabna jedhanii kunis dararuu hidhaa gaazexeessota dabalate hojii ooguma miidiyaa fi rogeeyyii dabalataa jedhan piraayis mootummaan Itoophiyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo seeraan buluu kabachiisuun namoota hidhaa keessa jiraniifis eegumsi seeraa akka taasifamuuf jabeessinee gaafannaa jedhaniiru. Barruun taayim jedhamu muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed namoota dhibba tokko kanneen dhiibbaa geessisan jechuun bara 2022 tarreesse keessa tokko taasisee jira. Akka tarree kana keessa seenan kan ta'es hoogganaa Dr. Abiy jalatti biyyattii keessatti wal waraansi gaggeeffamuusaan akkasumas waraanni isaanii jumlaan nama ajjeesuuf humnaan gudeeddii fi duguuggaa sanyiin himatamuusaa ta'uun ibsee jira. waajirri muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pireesii ka ta'an bileenesiyyuum kana mormuudhaan barruu taayimiif imeelii erganii raadiyoo sagalee ameerikaa dhaqqabeen barruun kun beekaa maqaa muummicha ministeeraa xureessuuf tarree maqaa namoota dhibba tokko kana keessa galchee jedhan barruun taayim akka tarreesseetti muummichi ministeeraa abiy ahmed biyyi isaanii eertiraa waliin walitti bu'iinsa waggoota dheeraaf qabaataa turte furuu isaaniif bara 2019 badhaasa noobeel argachuu isaanii kutaa sana keessatti haala fooyya'e uumeera abdii jedhu kennee ka ture ta'us walitti bu'iinsa itoophiyaa keessaa akka ka'uuf waan facaasan qabu jedhee jira wal waraansi baatii 19f ture gama kaaniin. dhalattoota tigraay irratti gocha gara jabinaa gaggeeffameera jechuus ni dandeessisa jedha bileenesiyyuum garuu bulchiinsa naannoo amaaraaf tigraay keessatti garee shororkeessaa jechuun waaman sanaan lubbuu namoota karaatti hafeef dubbii himaa ta'uun barruun kun dhaabbachuunsa ni gaddisiisaa jedhaniiru. afrikaa keessatti dargaggoonni hojii hin qabne heddummachuu fi dubartootaaf ilaalchi jiru hamaa ta'uun rakkoo atattamaan deebii argachuu qabu jechuun durataan koomishina gamtaa afrikaa muusaa faakii mahmat dubbatanii jiru kanas ka jedhan har'a kabajamee kan oole guyyaa afrikaa sababaa gochuu yoo ta'u haalli yuukireen keessaa afrikaafis madda rakkoo kabiraa ta'eeraa jedhan walitti bu'iinsi lafa fagootti gaggeeffamus afrikaa miidhaa akka jiru dubbatan. dargaggoonni afrikaa kanneen har'a walgahii paan afrikaan news jedhamu finfinnee keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan Hoogganoonni Afrikaa carraa hojii dhabuu dargaggoota Afrikaa keessaa rakkoonni fide irratti akka qiyyaafatan gaafatan. Guyyaan Afrikaa waggaa waggaan guyyaatti jaarmayaan tokkummaa Afrikaa jedhamutti hundeeffame caamsaa 25 bara 1963 yaadachuun kabajamaa jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa namoota gidduu kana hidhata siyaasaa qabaniif jecha hidhe akka gadhiisuuf jaarmayaa mormituu ka ta'e sochiin biyyoolessaa Amaaraa gaafatee jira. namoota kuma afuriif dhibba shaniif shantamii lama hidhuusaa kan beeksise bulchiisi naannoo amaaraa kunis seera eegsisuuf akka ta'e ibsuun namoota seeraan ala meeshaa waraanaa daldalan saamiinsaa fi qabeenya namoota dhuunfaa barbadeessan ajjechaa raawwatanii fi hookkara kakaasan irratti fuulleffateeraa jedheera garuu jaarmayaan mormituu kun mootummaan bulchiisa naannoo miseensota mormituu fi namoota dhuunfaa kanneen mootummaa qeeqan irratti fuulleffatee jechuudhaan deemsa seeraa jiru akka kabajuu fi seeraan buluun akka kabajamu gaafatee jira jechuudhaan asteer misgaanaaw baahardar irraa gabaastee jirti. Hooggansi olaanaa adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana hidhaatii ba'aniiru jechuun abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Koloneel Gammachuun kaleessa mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataatti dhiyaatanii dhimmi isaanii ega ilaalamee booda haalduree tokko malee akka hiikamaniif manni murtii ajaja dabarsee ture ka jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa poolisiin kaleessa ajaja mana murtii raawwachuu diduun koloneel gammachuu mana hidhaa keessa bulchan jedhan har'a garuu hiikamuun maatii isaanitti dabalamuu dubbataniiru jechuudhaan tsahaay daamxoo finfinneerraa gabaastee jirti kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunaayitid isteetsi kutaa kibba dhiyaa teeksaas keessatti hidhataan mana barumsaa sadarkaa duraa seenuun yoo xiqqaate ijoollee barattoota ta'an kudha sagaliif ga'eessota lama ajjeesee jira kunis seenaa ajjeechaa mooraa mana barumsaa kan biyyattii keessatti gaggeeffame lubbuu nama hedduu galaafate keessaa tokko jedhamee jira hidhataan umriin kudha saddeeti jalqaba akkoosaa qawween eega rukutee booda konkolaataa kaafatee mana barumsaa cabsee seenuudhaan haleellaa kana gaggeessise yoo ta'u. kunis kanneen nageenya eegsisaniin ituun ajjeefamin dura ture barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyo guutarees ajjeechaa gaggeeffame kanaan rifachuu fi gadduu isaanii dubbi himaan isaanii ibsanii jiru kanneen miidhaman kun ijoollee ta'uun isaanii immoo caalaa qalbii namaa cabsaa jedhan pirezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden kibxata kaleessaa imaltuu biyyootii alaa keessatti gaggeessaa turan irraa ega deebi'anii booda. galgala haasawaa uummataaf dhageessaniin gadda isaanii maatii namoota ajjeefamaniif qaban ibsuun uummata walitti qabanii ajjeesuun maaliif ameerikaa keessatti baratamaa ta'ee jechuun gaafatan kanaafis seeratumtoonni waa'ee qawwee irratti seera hiika qabu akka baasaniif gaafataniiru. pireezidaant baayiden daawwannaa biyyootii eeshiyaa kaaba bahaa keessatti gaggeessan ega xumuranii sa'aatilee hanga tokko booda. kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaa baalastik sadii kan ardiiwwan qaxxaamuru dabalatee gaggeessuu ishee kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti kooriyaan kaabaa yeroo pireezidaant baayiden kutaa sana daawwatan yookaan yeroo itti dhiyeenya qabu keessatti misaa'ila lafa dheeraa furguggisuu yookaan kan nikuleeraa yaaliif dhukaasuu malti jechuudhaan aangawoonni yuunaayitid isteetsi irra deddeebi'anii akeekkachiisaa turan garuu ega imaltuu isaanii xumuranii ba'anii sa'aatii kudha lama booda. yaalii kana kooriyaan kaabaa gaggeessite waraanni kooriyaa kibbaa immoo deebii gama kaaniin kenneen shaakala jeettota waraanaa soddoma kanneen f-15k jedhaman hirmaachise gaggeessuusaa beeksiseera kana malees ameerikaa fi kooriyaan kibbaa dhukaasa misaa'ilaa kan lafarraa yookaan dooniirraa waan irratti qiyyaafatame haleelu shaakaluu isaanii ibsamee jira. raashaa waliin dubbachuuf fedhii akka qaban kan ibsan muummichi ministeeraa yuukireen vilaadimeer zeleniski kunis pireezidaantii puutiin waliin kallattiin kan gaggeeffamu ta'uu qabaa jedhan zeleniskiin gama viidiyoon walga'ii diinagdee kan addunyaa irratti kan kana dubbatan yoo ta'u yoo dhugumaan puutiin dhugaa lafarra jiru ni hubata ta'e furmaata karaa dippiloomaasiin walitti bu'iinsa kana keessaa ba'uuf carraan jiraa jedhaniiru kana malees raashaa waliin dubbachuuf tarkaanfiin dursee fudhatamuu qabu. waraanni raashaa lafa weerara tuun jalqabiin dura tureetti deebi'uu qabaa jedhan zeleniskiin. Dr. Tedros Adhanom marsaa lammataa waggaa shaniif daayirektara waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa ta'anii irra deebi'anii filatamuu isaanii dinqisiifatanii jiran. kan kibxata kaleessaa isaan filatees biyyoota miseensota dhaabbata fayyaa kan tokkummaa mootummootaa walga'ii siwuzerlaand keessatti gaggeesseen ture kaadhimamaa biraan dooktar teedroosiin dorgomuuf dhiyaate kan hin turre yoo ta'u yeroon sunis weerarri vaayirasii kooroonaa hammaatee deebiin kennamaa yeroo ture sanatti dooktar teedroos akka jedhanitti.
This pandemic has been very unprecedented and many lessons that we should learn and we are learning but at the same time we cannot just pause, learn and implement.
Weerarri vaayirasii koronaa kan ammaan dura baratame hin turre waan hedduu baruu qabnutu jira akkasumas baraa jirra garuu kana duukaa buuna gidduutti addaan kutuu hin qabnu barataa hojiirra oolchuu qabna akkuma jenne hojii ijaarsaarra jirra.
Dooktar Teedroos lammii Afrikaa jaarmaya fayyaa addunyaa hoogganan kan jalqabaa ta'uuf ituu dooktora waa'ee fayyaa hin ta'in hojjetaa akka jiran ta'uun ibsamee jira. Dooktar Teedroos deggersa biyya isaanii taate kan Itoophiyaa kan hin qabnee fi walwaraansaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen qeeqa ega dhiyeessanii booda waa'ee hooggantummaa Dooktar Teedroos irratti Itoophiyaan gaaffii kaasuunsee ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. naannoo beenishaangul gumuz aanaa dibaatiif aanaa ollaa sanaa bulan keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan dhalataan oromoo ta'an baatee eebilaa gara boodaar jalqabe humnoota mootummaatiin mana hidhaaf qe'ee ofiirraa buqqisamanii. bakkawwan adda addaatti qubsiisamuu eegamaa jiru jedha jiraataan aanichaa keessaa kanneen vo'n dubbise kanneen hidhamaniif ajjeesaman jechuun illee dubbatu angawaan aanichaa tokkommoo yeroo walitti qabamuun jiraattotaa kun taasifamutti humnoota hidhattoota nageenyaa booressan sakatta'uudhaafi jedhu namoo daandiitu dhiyeessa.
Jiraattoonni aanaa dhibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma baatii eeblaa keessa yeroo ayyaana faasikaa heddumminaan aanaa dhibaaxiitti bobba'an jedhu. Jiraataa aanaa dhibaaxii ganda caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan.
Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa dhibaaxii ganda gaaleessa durdura galee maaziyaa gaafa bultii kudha ja'a faajigaa ture gaafa bultii kudha torbaa hin hiriiree aanaa dhibaaxii ganda qorqaa jedhamu hin seenee aanaa dhibaaxii ganda caancoo jedhamu sana hin seenee namoota hedduu hin qabee hin hidhee reebee gaafa bultii kudha saddeetii maaziyaa jechaadha. Aanaa dhibaaxii ganda caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan namaa. sadi aanaa dhibaaxii naannoo geeshee jedhamurraa akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa bulaan ganda goongoo jedhamurra gaafa kudha saddeetiin dhufanii gootii fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jiru irratti dhukaasa bananii bichaa tokko hin ajjeesanii mana namaa kudhanii olii dhufanii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu michaan talaa durbaa barnoota fixxee eebbifamtee teessuu. rukutanii amma mana baardaariin jirti rifeeriidhaan yaalamaa jirti. Warqee giraama kudhaniin fudhatanii qabeenya callaa kuma saddeettamii shaniin fudhatanii mana keessa. Icaa Baayisaa Taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lamaa hin ajjeesanii birri kuma saddeettama boorsaa keessaa fudhatanii abbaa qaban sokkanii. Sarmuu jalleessoo mana lamatti jalaa gubate birri kuma kudha ja'a achuma keessa hin gubate hodhaan manaa guutuu sun kan dureeraa sunis mana lamatti gubate gootii fixiirraati. Aanaa dhibaatii ganda giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuu hin turiin aanaa dhibaatii ganda caancoo jedhamu gootii taachi gimbii fi laayii gimbii jedhamu laayii geeshee fi taachi geeshee jedhamu caancoo gishgaaraa hunda ishee buqqisanii aanaa dhibaatii ganda gaalessaa magaalaa ishee irratti walitti sassaabanii. Qabeenyi namaa bakkee sanarratti hafe.
Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata aanaa dhibaaxii ganda gaalessaati.
Magaala gaalessaa qorqaadhaa fi barbaritti kan namni walitti funaanamee Inni kaan karaa dhumar daandiin konkolaataan akkasitti walitti qabamee jira. Inni fira qabu fira bira mana tokko keessa nama digdama nama soddoma. Daa'ima kudhan kan qabu jira namni tokko kana fuudhatee dhaqee namarra kan ciisaa jiru jira. Kan immoo sharaamu buufatee fayyaama daandiirra akkasumatti jiru jira.
Uummata qeerraa buqqisuun kun dhalattoota Oromoo qofarratti kan fuuleffate jedhu jiraattonni kun uummanni torbanneeniif manaaqee ofirraa buqqee horiif qabeenyaa isaallee dhabaa jiraa jedhu jiraataan ganda caancoo.
Uummanni gambiraan garuu kan buqqa'ee hin jiru. Uummanni gosa amaaraa ta'e gosa sinaashaa kan ta'e kan buqqa'ee hin jiru. Uummanni buqqa'ee kun warri kana duraa torban lama fidan torban sadii fixuu ga'an waa xiqqoo fudhadhaa baaqoo kan yaarra guyyaa lama sadii nyaattan jedhu. Inni manatti hafe immoo hin zarafamaa uummanni kunuunsi jedhamu itti nammee qabeenya namaa horii namaa hin oofaa wadaa mana keessa jiru hin zarafaa dhangaa hin guurrata. Namni uummata Oromoo qofa isheen taate bakka tokko duwwaatti walitti sassaabamtee bakka tokko sanarra teessi achirraati deemsa daqiiqaa lamaa gadi ba'ee kan argame hin rukkutama hin du'a du'aallee fuudhaniillee akka namni hin awwaalleen ittifama. Kanaatu dararama guddaadha amma biyyattiirra ga'ee kan jiru.
eega ebla digdamii afuriitii as miidhaa aga nuti isaan dubbisneetti dhaqqabe jedhanis akkanatti tarreessan jiraataan aanaa dibaaxii ganda caancoo kun.
yoo xiqqaate erga gaafa sana alseenariitii am lubbuun digdamii shan kana keessatti darbeera manni gubatee mana shantamii torba ol kana keessatti qabeenyi daabaan dhangaan baatu mana gubate kana duubaarra gubate qabeenyi namni mana tokko keessaa qabu hundumtuu keessaan bahiin gubate kanaaf. rakkina guddaa kana keessa jira amma namni gindii dhiisataa jiru hin jiru namni mana shaatumsiifataa jiru hin jiru ijoolleen booyuu buqqa'uurraa gara buqqa'uu diigamsarraa gara diigamu gubachuurraa gara gubachuutti kan namni adeemaa jiru.
Namoonni isaan hidhamaniif ajjeesaman jedhan garee mootummaan shaneettiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo deggertu hidhatas waliin qabdu jechuun akka ta'etti ka dubbatan jiraataan kun namoonni amma hidhaa jiran yoo xiqqaate dhibbaaf saddeettama akka ta'an eeran.
Aanaa dhibaatii ganda gaazexaa jedhamu mana barumsaa juuneerisii fi mana poolisaafiyaatti yoo xiqqaate namoota dhibbaa fi saddeettama akka baarii kan ta'an hidhamanii jiru. Gabaroonni naggaadonni magaalaa gaazexaarra jiran aanaa dhibaatii keessa aanaa bulan ganda goongoo ba'ee ishin shaneedha. Ishin abaahoodha jechuudhaan namoota kana qabanii suuqii isaanii keessaa qabanii taatika biraa qabanii reetti tika biraa qabanii buna keessaa qabanii nama gabaa deemu nama qotatu nama jiratu nama akkasiiti kan isaan qabanii hidhaa jiran.
Himannaa jiraattonni dubbisne dhiyeessan kanaaf akka deebii kennan aangawoo aanichaaf deddeebisne bilbileeyyuu maayii irratti kan nuti argachuu dandeenye itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Abbabee Gannatii qofa. Humni raayyaatti isa biyyaa aanaa isaaniitti bobba'uunsaa dhugaa ta'uu kan dubbatan obbo Abbabeen hidhattoota shanee uummata rakkisaa jiran irratti opereeshinii yookaan immoo sakattaa geggeessuufi jedhan.
Shaneen nama keessa uummata kana keessa kan inni dursee jiraatu ijoollee biyyaatti baay'een isaanii keessaan yaa'amuu hin danda'amne. Naannoo kanarratti namni baay'ee buqqa'eera midhaan isaanii namni baay'ee fudhatamee gara lagaatti dhaqee nama baay'eetu deema. Oromoon hin saqqaayyaamaa, Amaarri hin saqqaayyaamaa. Uummanni naannoo sana bahu rakkina baay'ee keessa jedhama kanaatti shanee. Shanee bichaatu hin ta'in utaan gumzis akkasuma uummata waan baay'ee rakkisa. Isaanis sakkattuudhaaf waan barbaadame malee. namoota balleessuun namoota dhiibbaa godhamuun gara tokkotti sassaabamaa jechuun miidhee muraasaaf guyyaa lama guyyaa sadii itti tokkotti qabamaa fi opereeshinii hojjennaa opereeshinii hojjennee namoota isin keessa naannoo keessan eeguu danda'u sultanaa dhannee deebinee qabu hidhachiifneen deebitanii naannoo keessan eeggattu haala godha. Opereeshinii hojjetaa jiru reediyoo keessan deebi'uu jedhamee hojjetamaa jira.
Jiraattonni garii qee isaaniitti deebi'anii jiru. kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu babbabee gannatii hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa dibaaxii ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeesamu akkasumas manneen gubachuu ka jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan dhimmoota akkanaarratti ka deebii kennuu danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii gaggeessaa jiru jedhan. himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi ittaanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo benishaangul gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo koominikeeshiniitti guyyoota shanan dabraniif deddeebisnee bilbileeyyuu ka deebiinuuf kennu argachuu hin dandeenye dhaggeeffatoota keenyaa yoo deebii arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina.
ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. muuziyeemii koolooraadoo advenchar ruum salfii muuziyeem jedhamu keessaa aartii jiraniif viidiyoo fi suuraa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansamu halluu adda addaan keessa faayamee argama. daawwattoota muuziyeemichaatiin kan qophaa'ee jechuudha sutliinaa priistiniskaatu gabaasee kunoo. asitti kutaa daraaraa keessatti suuraa ka'uu shubbisa taphachuu akka moonaalisaatti sitti dhaga'amuu soofaa fireends yookaan michoota jedhamuun beekamurra taa'uu akka nama televiziyoonarraa oduu dabarsuu ta'utti sitti dhaga'amuuf liitiltan koolooraadoo oduu ammee jiru. akka nama dhiyeessuu yookaan muuziqaa swiit hoom alabaamaa jedhu taphachuu dandeessa muuziyeemii salfii advenchar ruum jedhamu kun viidiyoo feesbuukii tiiktookii fi yuutuubii dabalatee miidiyaa hawaasaaf bakka itti of waraaban kudha lamaa ol qaba abbaa qabeenyaa waliinii ka ta'an luusii zaales hunduu bashannanaaf akka ta'e dubbatu.
We wanted to combine funny things with backgrounds uh, from our favorite movies and fairy tales.
Wantoota qoosaaf seenaa fiilmiiwwan jaallannu akkasumas oduu durii jaallannurraa walitti makuu barbaanne kan akka kutaa Friends yookaan hiriyoota jedhamuufa kutaa akkaataa warreen dhiyaatiin hojjetame qabna yaada kan kooloraadoorraa arganne jedhan. bilbila ofiin fayyadamuu yookaan ogeessa suuraa muuziyeemii qacartee suuraa gosa adda addaa ka'uuf gargaarsa argachuu dandeessa daawwataan kun maatii isaanii waliin bakka kana dhufan.
The awesome thing about this is uh, you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place.
Wanti nama ajaa'ibu waa'ee kanaa dhuguma ogeessa suuraas hin barbaachisu garuu beekamaadha ofiiyyuu ni dandeessa bakka baay'ee mijataa ta'edha. innan baay'ee jaalladhu kutaa fireends jedhu sababiinsaas agarsiisa televiziyoonaa fireends jedhu kana yeroo baay'eef waan an argeef yaadannoo baay'ee natti fidaa jedhan suuraa baay'ee kaafne bakka kana baay'ee jaallanne bakka kana wanti nuti jaallannu kutaa kaawbooy jedhu kan akka gitaaraa akka kophee warra kaawbooy jedhamanii uffachuuf waan akka isaan taatetti sitti dhaga'amaa jedhan. faallaa muuziyeemii kanneen biroo asii waa hunda harkaan qaqqabuu dandeessa akkaataa elektirikiin itti hojjetu faa waa hedduu ilaaluun ni danda'ama.
If you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some great pictures and also.
Yoo Instagraamii yookaan TikTokiif waa waraabbachuu barbaadde bakka gaariidha. Suuraa gaggaariis kaasuudhaaf durbiin koo baatii dhufu as dhufu. kanaaf anis isaaniin fidee as dhufuutti baay'een gammadee jira jedhan abbootii qabeenyaa waliinii muuziyeemichaa yuukireen irraa dhufan keessaa tokko zaalees akka jedhanitti yeroo waraanni achi jirutti daldala isaanii banuuf irratti xiyyaafachuun rakkisaa ture galii argatan keessaa dhibba irraa harka kudhan ijoollee haadhaaf abbaan irraa du'an kanneen yuukireeniif arjoomuu dubbatu.
We also have a lot of friends from Ukraine uh, whose family is still there in this terrible time. So we decide to.
Akkasumas michoota Yuukireen irraa dhufan hedduu kan maatiin isaanii yeroo hamaa kana achi keessatti argaman waan qabnuuf warra rakkatan gargaaruuf deggeruuf murteessinee jedhan. Muuziyeemiin kun maamiltoota miidiyaa hawaasaa irratti hundaa'uudhaan kutaa bashannanaaf qophii adda addaaf kan oolu akkasumas dorgommii huccuu adda addaa agarsiisuuf karoorfateera.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Itoophiyaatti uummanni miliyoonaan lakkaa'aman walitti bu'iinsa kallattiin uumameen hanqina nyaataa hamaaf beela hamaa isaan mudachuu itti fufeera. Yeroo nagaan jiruttillee gogiinsa hamaa waggoota sadiif mudateef oomisha midhaanii gahaa dhabuurraan kan ka'e namoonni naannoo balaan cimaan irra ga'e keessa jiraatan gargaarsa nyaataa barbaadu. haa ta'u malee lolli humnoota federaalaaf kan naannoof adda bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf gidduutti taasifamaa jiru haala duraanuu hamaa ture gara balaa namoomaatti geessee jira tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata tigraay miliyoona shaniif tuqaa shan ta'an keessaa dhibbarraa harka sagaltamaa ol kata'an gargaarsa nyaataa haalaan isaan barbaachisa kanaaf mootummaan itiyoophiyaaf aanga'oonni naannoo tigraayiif affaar torbanneen darban keessa tarkaanfiiwwan walitti bu'iinsa akka dhaabatu bu'uura ka'anii gargaarsi nyaataa baay'ee barbaachisu hawaasa waraanaan miidhamaniif akka erguu danda'amu kan yuunaayitid isteetsi jajjabeessiteef. fakkeenyaaf muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed labsii yeroo muddamaa kaasuudhaan hidhamtoota siyaasaaf hidhamtoota tokko tokko gadhiisuun aanga'oota tigraay waliin diinummaan akka dhaabatu labsan. humnoonni tigraay immoo humna isaanii harka caalu affaar keessaa baasuudhaan waldhibdeen kun karaa nagaan akka furamuuf waadaa qaban irra deebi'anii ibsaniiru kanas ta'ee sana ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantoonii bilinkan qaamotiin kun akkuma pirezidaanti baayiden jedhanitti lammiiwwan itiyoophiyaa walitti bu'iinsa kanaan miidhaman hundaaf gargaarsa namoomaa hatattamaa itti fufiinsa qabuuf gufuu tokko malee akka argatan gochuudha itti dabalaniis gareen martinuu. qophii nageenyaaf barbaachisu dabalatee waliigaltee lola dhaabiinsaa hojiirra oolchuu akkasumas tajaajilli barbaachisu tigraay keessaa hatattamaan bakkatti akka deebi'u gaafataniiru. yuunaayitid isteetsi hojii lubbuu baraaruu kana keessatti gargaarsa itti fufuuf qophii taatee kan jirtu yoo ta'u itiyoophiyaa tokkummaa qabdu badhaate abbaan biyyummaa ishee eegameef adeemsa siyaasaa hunda hirmaachise deggeruudhaan qoqqoodinsi biyyattii keessa jiru akka hafu gochuuf lammiilee itiyoophiyaa hundaaf nagaaf tasgabbii buusuuf cichaan hojjechuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
qophii labataa. qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaataa akka hirmaattan sin affeera. jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii voa afaan oromoo irratti tiwiitariin inistigraamii irratti illee nu argachuu dandeessu. sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatinaa gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taammireeti ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigisti gammeetii kan isin keessummeessitu antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.